mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaramukije mwese ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mushikirizwa na aloyisi bigirimana
ndagize mwaramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi turahera hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ejo ku munsi wa mbere yarasinye itegeko rimuha ububasha bwo kurungika mu buryo bwihuta ibirwanisho byo gufasha igihugu cya ikirere mu ntambara kirimo n'uburusiya ni itegeko rishingiye ku ntambara ya kabiri y'isi yose ryakoreshejwe na amerika igihe yafasha ibihugu bya buraya byari bifatanije mu ntambara kugira batsinde abanazi bo mu gihugu cy'ubudagi perezida biden yavuze ko izi mfashanyo kuri ikirere zizofasha icyo gihugu kwirwanira no kurwanira demokarasi yacyo ariko yari yemereye kandi ko iyi ntambara uburusiya burimwo muri ikirere imaze gutwara amerika amamiliyaridi y'amadolari yafashishijwe igihugu cya ikirere iri tegeko ryasinywe ejo ku munsi wa mbere ku itariki nyene y'icyenda z'ukwezi kwa gatatu itariki ngarukamwaka yitiriwe umunsi w'uburaya niyo tariki yashingiwe ko ubumwe bwa buraya mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu kuri iyo ntambara nyene akanama ka oni kajejwe agateka ka zina muntu karatangaje ko kazotuma ko inama idasanzwe izokorana ku munsi wa kane ikazokwihweza uguhungabanya ako gateka biriko birakogwa n'igihugu c'uburusiya muri ikirere ibihugu birenga mirongo itanu ejo ku munsi wa mbere byarifatanije na ikirere mu gusaba iyo nama idasanzwe ambasaderi wa ikirere muri oni geneve yavuze ko iyi nama kazobara karyo ko kurungikira ubutumwa perezida w'uburusiya vladimir putine mu gihe abandanya avuga ko intambara y'uburusiya muri ikirere yari ikwiye kugira nawe akingira igihugu ciwe uburusiya bwateye ikirere ku itariki ya mirongo ibiri na kane y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka buca burakumirwa n'amakungu kuva ico gihe bwari mu bihugu bigize akanama ka oni kajejwe agateka ka zina muntu gushika inama rusangi ya oni iteranye i new york igatora ku itariki y'indwi y'ukwezi kwa kane iremeza kubukuramwo ibwagiriza guhungabanya ku gateka ka zina muntu muri iyo ntambara iri muri ikirere uburusiya nabwo bwaciye bwikura ubwo nyene muri ako kanama muyabandanywa yavugwa mu makungu ni muri eh, mu gihugu ca ca Haiti abantu cumi na babiri barimwo abanyeturukiya umunani baranyurujwe igihe bari mu rugendo muri bisi ni mu gihugu cya Haiti hari ku munsi w'Imana umutegetsi wo muri ambasade ya Turukiya Ipol au Prince Hig Josue yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abo bantu batwawe bariko berekeza ku mugwa mukuru bavuye mu gihugu kibanyi cya Repubulika Dominikani yavuze kandi ko bari mu ishyirahamwe ry'abayisilamu ryitwa Ashape ryigisha indimi n'ivyigwa vy'idini kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda muri ico gihugu ca Turukiya banyururijwe mu buseruko bwa Port au Prince hagati y'amakomine ya Croix de Bouquet hamwe na Gantier nk'uko vyavuzwe na Josue kandi ngo batanu bari abagabo hamwe n'abagore batatu bafise hagati y'imyaka mirongo ibiri na mirongo ibiri n'itandatu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze mu ndwi iheze ko rihangayikishijwe n'umutekano muke urushiriza guhungabana muri ico gihugu ca Haiti ku makuru y'icyo gihugu nyene leta zumwe za amerika ejo ku munsi wa mbere yaregetse icaha ku wahoze ari umusenateri muri Haiti ku kuba ari mu bagize uruhara mu icwa rya perezida Jovenel Moise abayugize gatatu aburanishijwe n'ubutungane bwa amerika kuri ubwo rupfu rw'uwahoze ari perezida w'ico gihugu John Joel Joseph w'igipolisi ca Haiti cita kuba ari mu bakeka mu bakekwa muri ico caha cyo mu kwezi kw'indwi yahunze Haiti mu bwato afatirwa muri Jamaica mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka mu nyuma yaciye yoherezwa muri leta z'umwe za Amerika joseph yagirizwa icyaha cyo kwica cyangwa kunyuruza perezida moyize hamwe no gutanga ibikoresho byakoreshejwe mu kumwica ubutungane bwa amerika mu kwezi kwa mbere bwaregetse ibyaha nk'ibyo rodolphe jayari afise ubwenegihugu bubiri bwa haiti na shiri hamwe na mario parasio yahoze ari umusirikare wa colombia w'igipolisi cyagiriza kuba yari mu mugwi w'abantu batanu binjiye mu cyumba ca perezida moyize baramugandagura amatohoza y'ubutungane bwa haiti kuri urwo rufu yarahagaze hari igihe abacamanza bane bari bayatanguye batinya ko bicwa kubw'umutekano wabo nayo papa francisco yarasibije urugendo yari kuzogira muri haiti mu kwezi kwa gatandatu ku mvo z'amagara yiwe atameze neza umushikiranganji wa libani ajejwe ba mukerarugendo valide nasar ntiyavuze ariko ibibazo by'amagara yiwe ariko papa akunze kugigwa kugira ububabare mu ivi ibiro bijejwe kumenyesha amakuru ivatikano byaremeje urwo rugendo ko rutakibaye nk'uko rwari rwarategekanijwe ariko kandi nta zindi nsiguro zatanzwe amakuru ava i vatikano yabwiye itorokanzu ry'amakuru ry'abafaransa afp ko atakirahinduka ariko ku ngendo uwo mwungere wa ekereziya katolika ategekanya kuzogira muri repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe no muri sudani y'ubumanuko mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka
urakoze aroyisi bigira imana kudushikiriza ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini urunani mpuzamadini mu burundi ntirushima integuro y'itegeko rishasha rigiye kugenga amadini turakeneye umwanya w'uko natwe twicara hamwe tukaraba iyo nteguro hama tugaterera ibyiyumviro narijya ari itegeko ryacu tuzoshira mu ngiro dufatiye ku bihe tugezemwo uyu munsi uyo ni umunyamabanga mukuru w'urwo runani silvestre bizimana asaba guha akanya abegwa n'integuro y'iryo tegeko muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya ituri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu umugwi w'aba abagwanya ubutegetsi wa kodeko wishe abantu barenga ijana ku munsi w'imana leta y'u rwanda ejo ku munsi wa mbere yarahagaritse by'agateganyo ihiganwa rya miss rwanda mbere umwe mu babaye ba miss atabwa mu mbuto izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato ntihagire aho muja radiyo ijwi rya amerika tubandaniriza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini vya afurika muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya ituri umugwi w'abagwanya ubutegetsi wa kodeko woba warishe abantu barenga ijana ku munsi w'imana ibindi kuri iyi nkuru n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ari goma ari asanka darius iki gitero cyatangiye mu masaa kumi za mu gitondo kugeza hafi saa kumi n'imwe n'igice muri uyu mudugudu umaze iminsi utabamo polisi n'ingabo z'igihugu mu karere ka Jugu ahora haba imirwano hagati y'inyeshyamba za koperative di development du Congo bita Kodeko n'ingabo z'igihugu kubera amabuye y'agaciro ahacukurwa John Kandukira ni umuyobozi w'akarere ka Jugu yabwiye ijwi rya Amerika uko byagenze Ils ont massacré les gens à grande échelle, incendié le camp, détruit euh, sauvagement tous les camps là. Population a débandade après avoir terminé leur salle de Aba baje kwica abantu mu gitondo cya kare babirangije batwika n'amazu yabo bagahita bagenda abasirikare barahageze nta kintu bongeye kuhasanga ejo ubwa mbere twatoye imirambo mirongo itatu n'ibiri twajyanye mu yindi midugudu aho twashyinguye makumyabiri n'icyenda bahiye mu mazu ejo twabuze n'abantu barenga mirongo itanu n'ubu baratumenyesha ko ari iyindi mirambo mu mirima tutarageraho kandi ubu hari n'iyindi mirambo tureba ko twashingura ejo cyangwa ejo bundi n'abakomeretse tumaze kubajyana mu bitaro ibunya n'indege ya munisiko
Quatre ont succombé de leurs blessures. Hier même soir, il est resté 15 blessés, dont 8 blessés graves que nous venons d'évacuer à Bunya par l'hélico de la MONUSCO.
Abaturage n'abanyapolitike baravuga ko ingaruka z'iki gitero ziteye ubwoba kuko n'amazu yatwitswe. Aba babona ko ari ubutumwa bunini kuri guverinoma kandi bo bagira ngo igisubizo gikomeye cyazana amahoro mu ntara yose ya Ituri ku by'umwihariko igihugu bwana gakoraki ni umwe mu badepite b'igihugu batowe igihugu C'est un bilan macabre, un bilan grave que nous dénonçons et que nous condamnons. Nous pensons que, que l'État congolais impose sa force parce qu'il est le seul à avoir le monopole de la violence.
uyu mubare uteye ubwoba cyane ibyo turabyanze kabisa turasaba ko leta ikoresha inguvu kuko ibyo kodeko ikoze ntibishoboka aho hari ingabo z'igihugu ziyobora intara biragaragaza yuko badashyigikira amahoro nk'uko perezida abishaka hamwe n'izindi mitwe z'inyeshyamba ishyamba harimo na porogaramu ya DDRCC aba bantu bishwe kinyamaswa babahoye iki kureba ibyo bakoze aba ni abaterabwoba turasaba ko haba igisubizo cya gisirikare kuko guverinoma ifashe icyemezo kodeko ntabwo yamara n'iminsi itanu tuzi yuko dufite ingabo ikomeye ikaba ireba uko iki kibazo cyakemuka byihutirwa
décide à découdre avec Codeco. Dans cinq jours, on pourra euh, défaire des petits groupes. C'est question de mettre des stratégies politiques et des stratégies militaires en place et surtout définir une politique publique claire et cohérente en matière de sécurité.
nyuma y'uko perezida wa repubulika bwana felix antoine tshisekedi amaze guhana iki gikorwa mu gitangazo cyatugezeho guverinoma y'intara irasaba abaturage kuba maso no kwitonda kuko ingabo z'igihugu ziri gukurikira hafi iki kibazo leta Jingongo ni umuvugizi w'iyo guverinoma iyoborwa n'abasirikare tout en présentant nos condoléances aux familles éprouvées nous demandons turasaba ko hataba ubwiyunge hagati y'abaturage n'izi nyeshyamba niyo yaba ubumwe mu bwoko nta bwoko ubwo ari bwo bwose bwavuga ko bwakwirinda bwonyine muri iki gihugu tubasezeye ko turi gukora ibishoboka byose kugira yuko umutekano usubira byihutirwa muri ako gace kandi abashinzwe ubutabera bari gukora akazi kabo muri ako gace ka ituri ahora haba imirwano buri gihe hagati y'imitwe z'inyeshyamba zirenga icumi zihatuye kubera amabuye y'agaciro ibi bikaba bigora ingabo z'igihugu kuhafata umwanya urugero ni uko aba bantu bishwe badatabawe n'izo ngabo z'igihugu ali asanka darius ijwi ry'amerika
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mu burundi leta iriko irategura integuro y'itegeko rizosubirira iryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane rigenga amadini riha ububasha ubushikiranganji bwa mbere bw'igihugu bwo gutunganya amatora y'inzego z'amadini mu gihe yo yabinaniwe amadini ntabishima nk'uko mugenzi wacu eroje wirikaneza abiducira ku mayanga iyo nteguro y'itegeko rishasha yizwe inemezwa n'inama nshikiranganji yindi witwaraye turangije umushikiranganji w'intwara yo hagati mu vyajejwe harimo itunganywa ry'amadini n'amashengero ari nawe yayizanye asigura ko amashengero cane cane aho kuba icitegererezo co kwigisha gukora neza yahindutse ibibuga vy'indyane n'amatati hagati y'abayoboke bayo hakagera aho batana mu mitwe umuvugizi wa leta y'uburundi prosper ntaurwamiye yasomye ivyavuye muri iyo nama nshikiranganji yari irongowe na perezida evariste ndayishimiye avuga ko imvo z'ayo matati zishingiye ahanini ku bintu bibiri ukutumvikana mu ikoreshwa ry'amatungo n'ivyerekeye uburongozi aho inzego zimwe zimwe zanka kuva mu mabanga y'ikiringo cazo kirangiye ibitera amakenga ku bwa ntawe rwamiye kuko biboneka ko zifise intumbero yo kunyonora amatungo yemeza ko imishamirano mu mashengero yatumye akenshi igipolisi gihamagarwa gutabara kugira abakirisu ntibahave batana mu mitwe ico yise guhungabanya umutekano amenyesha ko leta yasanze hari amashengero menshi akorera ku mpapuro za magendu ayakora atemerewe n'amategeko ayatubahiriza intera yategetswe hagati y'ishengero n'irindi ayigishiriza mu mashure no mu nywero mu gihe ibikorwa vyahagenewe vyugaye ayadakwije ibisabwa ku bijanye n'isuku ayatera urwamo mu gihe co kwigisha n'ayatubahiriza amasaha bikabangamira abanyagihugu bahaba abitwaza amabanga mu mashengero mu guhohotera abayoboke babo urutonde ni rurerure rw'ibicumuro itangazo rya leta ridondagura kugira yirinde ibibazo inabirinda abarundi inaha mu gihugu c'u Burundi ijejwe kubera amaso leta yatangaje ingingo nshasha umuvugizi wayo yasomeye kuri radiyo na televiziyo z'igihugu Prosper Ntarwami gukuraho urwego rujejwe gukurikirana ivy'amashengero kuko ata kinini rwafashije gutomora neza iminsi amasaha n'ibibanza vyo gusengeramwo gusaba ko urongoye ishengero yoba afise urupapuro rw'umutsindo rwa bakaroreya gusaba amashengero akukira yari hanze y'igihugu kugiranira amasezerano na leta yerekana ingene azokora n'ingene azokorana na leta gusaba kwerekana inkomoko y'amahera ava hanze y'igihugu agenewe amashengero n'ingene akoreshwa si ivyo gusa ubu leta yanafise uburenganzira bwo gutunganya amatora mu mashengero gutandukanya amabanga y'ubuserukizi bw'ishengero imbere y'amategeko n'ay'uwurongoye ishengero gutomora ko ikiringo c'inzego ziyobora ishengero ari imyaka itanu ishobora kongerezwa gushiramwo ingingo iha ububasha inzego za leta kuringaniza amatora mu ishengero mu gihe abarirongoye badashatse gutunganya amatora iyo ikiringo cabo caheze kuri uyu wa mbere urunani mpuzamadini mu burundi rwabwijwe irya amerika ko aya amabwirizwa mashasha rutararonswa kanuni muga rwumvise itangazo rya leta silvestre bizimana umunyamabanga mukuru warwo aratubwira bimwe mu byo runegura ntiduhakana ko hariho ibyagiye bibaha n'aha mugabo dufatiye ku kintu bita eshantiyo kugira ngo ushobore kwemeza turakeneye kubona iyo eshantiyo turabe ko yemewe ni ukuvuga iri representatif muri rusange amashengero n'amadini baratekanye n'amahoro babana neza kurongora abandi ufise ubumenyi ni byiza mugabo tuvuga tuti itegeko rizohera gushikwa mu ngiro kuvaho rya asinyiwe ko igikumu hariho umuntu ashobora kuba adafite ijya nivo basaba mugabo afise experience ikomeye cyane bizimana abereye umunyamabanga mukuru runani impuzamadini mu burundi asaba leta guha akanya abegwa n'integuro y'itegeko turakeneye umwanya w'uko natwe twicara hamwe tukaraba iyo nteguro hama tugaterera ibyiyumviro narijya ari itegeko ryacu tuzoshira mu ngiro dufatiye ku bihe tugezemwo uyu munsi amatohoza yakozwe n'urunani impuzamadini mu burundi yerekana ko muri ico gihugu hari amadini n'amashengero barenga amajana atandatu na mirongo itanu kugeza ubu abakiristu nibo bakiri benshi bakaba bagera ku bice mirongo irindwi na bitandatu ku ijana ishengero katolika rikaza imbere ku bice mirongo itandatu na kimwe ku ijana mu gihe abayisilamu bagera ku bice bitanu ku ijana ibice bisigaye bakaba bacemera imana z'abakurambere eroje uri kaneza ijwi rya amerika
igira hirya ariko mada hererwa kwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe kusekasi ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mie kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye mu maneno ya kuchekesha kombo taksi inatuonyesha kwamba batu wa kutoka mbalimbali mbali, na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani kombo taksi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolencia groya
leta y'u rwanda ejo kuwa mbere yahagaritse by'agateganyo ihiganwa rya miss rwanda mbere umwe mu babaye ba miss atabwa mu mvuto ni inkuru ya asumta kabo yari kigali itangazo ryasohowe na minisiteri y'urubyiruko n'umuco kuri uyu wa mbere ryagaragazaga ko iyi minisiteri ifashe icyemezo cyo guhagarika iri rushanwa by'agateganyo muri iri tangazo ryashyizweho umukono na minisitiri w'umuco n'urubyiruko rosemary mbabazi rigira riti hashingiwe ku iperereza ririmo gukorwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu ku muyobozi wa rwanda inspiration backup ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakorewe abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco iramenyesha abanyarwanda bose ko iba yihagaritse iri rushanwa mu gihe iperereza ritararangira ihagarikwa ry'iri rushanwa ryahise rikurikirwa n'itabwa muri yombi rya nyampinga w'u rwanda bibiri na cumi na karindwi misi elisa iradukunda murangira thierry umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu yabwiye ijwi rya amerika icyo uyu mukobwa akurikiranyweho tariki ya munani z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ribu yafunze iradukunda elsa arakekwaho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza bifitanye isano n'ibyaha ishimwe ryedeni akekwaho ubu ngubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya ribu i remera iperereza rikaba rikomeje mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha amakuru agera ku ijwi rya amerika yagaragazaga ko bamwe mu bakobwa babaye ba nyampinga mu bihe bitandukanye banditse inyandiko bayishyiraho umukono imbere ya noteri isobanura ko mu marushanwa babayemo batigeze bakwa ruswa ko n'ibyo batsindiye babihawe batabanje gutanga ruswa iyo ari yo yose nabajije umuvugizi wa ribu niba banditse inyandiko bose baza gufatwa dore igisubizo yampaye esa kugeza ubu ngubu niwe iperereza rimaze kugaragaza ko hari impamvu zituma akekwaho iki cyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kubangamira iperereza ariko n'ubundi iperereza rirakomeje n'undi wese byagaragara ko yaba yarabigizemo uruhare nawe nta cyatuma adakurikiranwa n'amategeko uburyo yabikoze nyine nibyo biri mu iperereza urumva ntabwo ubungubu ari igihe cyiza cyo kuba umuntu yabitangaza cyari mu iperereza kugira ngo tumenye uko byatangiye n'uko byagenze kose guhagarika ibikorwa bya misi rwanda mu gihe kitazwi hari abasanga ahubwo byari byaratinze rutanga rw'amaboko ni umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda gishingiye ku muco yagize icyo abivugaho ko ntabwo mu kinyarwanda wafata umwana w'umukobwa akirirwa yita ku mahariya yita ku bwiza agira gutengu noneho kandi imbere y'abantu nabo bafite imico itandukanye n'ingeso zitandukanye ngo wibwire ko hazavamo ikintu kizima bisaba rero yuko ibyo bintu byahagarikwa hanagira n'igikorwa cyitwa gutyo kuko abantu bakagisha inama hagakorwa igishingiye ku muco kuba byahagaritswe rero mwe mwabyishimiye kwishima byo hari ni ikindi kintu ko ntabwo twajyaga kwishimira yuko haba haratangiye ikibingo kigombe guhagarikwa twashima ko ikibi cyahagaritswe guhagarika amarushanwa ya misi rwanda bishobora no kujyana no guhagarika irindi rushanwa ryari ririmo gutegurwa ry'umusore urusha abandi uburanga inteko y'umuco yatumije inama y'igitaraganya igomba kuyihuza n'itsinda ry'abategura irushanwa rya mista rwanda mbere y'uko abasore cumi n'umunani baherutse gutsindira kujya mu mwiherero berekezayo guhagarika irushanwa rya misi rwanda ndetse no gufunga umwe mu bamisi bije bikurikira itabwa muri yombi rya bwana ishimwe diodone uyobora rwanda inspiration backup itegura misi rwanda watawe muri yombi tariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi gushize kwa kane ribu itangaza ko imukurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bivugwa ko yakoreye abakobwa bitabiriye iri rushanwa mu bihe bitandukanye asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali mu rwanda kandi mu karere ka musanze ubukene bukabije bugeramiye imiryango ku buryo iba mu mazu yubatse nk'ibiraro by'inka eric bagirubusa yagendeye ako karere adutegurira inkuru ikurikira radiyo ijwi rya amerika igera mu mirenge itandukanye yo mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda ni mu cyahoze ari perefegitura ya ruhengeri yahasanze imiryango biboneka ko ibayeho nabi mu nzu zitameze neza izo nzu uzitegereje ahenshi mu mpande zubakishije ibiturusu byumye zimwe muri zo kandi biboneka ko n'isakaro ryazo ryashaje abazituyemo batubwiye ko ari ubuzima babayeho igihe kirekire byambuza uko ngira aha mu karere kegereye ibirunga umukecuru marita y'ingeneye w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu y'amavuko yibana mu nzu biboneka ko umunota ku wundi ishobora kumugwaho yinjije ijwi rya amerika mu nzu ye iherereye mu kagari ka kabazungu mu murenge wa musanze inzu izangwaho nyonjaga kuryama mu cyumba cy'uburiri ni ukugenda mpengetse gutya nabyo ntimunsi napfuye ntimuzamaza mwakora kano kugi kari none munkuremo inyuma ni ibiti bihagazeyo gusa biyiteze iba yaraguye kera ubwo rero yaba yangwagaho ngo ava ku isi y'abazima kakurwaye kakwica se ngapfa nyine none mbamariye kimwe bo muri abayobozi ntacyo ngimaze n'umuryango wanjye ntacyo ngumariye nsigaye maze iki nijoro biba bimeze biteye imvura iguye eyi muwe turahengamaga ndaza nkabaha ngaha irakubura ibisimbeyo
kuko haba hejuru amabati wagira ngo ni hanze mu mpande naho ni hanze iratitiraga n'inzira atitiraga gutya igatitira nkagira ngo iraguye nkagira ngo abanani bavemo bagende njye bizanguhe njye nyine abana banzaga kundaza mu nzu kubabona izi nzu ari nko ku nshuro ya mbere ashobora guhita agira amakenga ashingiye ku mibereho y'abazibamo uretse izi nzu babamo kubera imiterere y'aka gace biranagoye kubona ubwiherero ku badafite inzu ziboneye zo kubamo ku mukecuru y'ingene yakavuga ko iyi nzu abamo iri inyuma ya nyakatsi yabanje kubamo ewe ni abana nyakatsi nyakatsi ntabwo natirikwaga gutya ngeze amahirwe nk'abana banyubakiye uzi kuva mu nzu napfuye ureba uko iyi meza idahomye utagize ite mbonye inzu imana ikamfasha ikankora ibitangaza ko mvuye mu nzu bakazankora mu nzu nzima nubwo ntayigwamo ariko nsimbye ariko nkabona inzu ibigaragara mu murenge wa musanze ni nabyo bigaragara mu yindi mirenge ifata ku gace k'amakoro y'ibirunga abo twaganiriye nabo mu murenge wa kinigi bemeza ko impamvu nyamukuru ibatera kubaho mu buzima butandukanye n'abo mu bindi bice by'igihugu ari ubukene ni ubukena kubura amafaranga yo kuzanisha urwondo urwondo ruba ruhenze se ruba ruhenze none se umuntu umukene yaruzanisha iki birababangamiye se none se bitabo wabona wararamwe b'ibituse abandi bari kurara hameze neza ukabona bitakubangamiye uretse kwibura natwe hari ibyo hari ubushobozi dufite twakwifuza ibyiza kuba heza natwe nk'abandi nta bundi buzima muzi ubuzima bwanyu ni ubungubu ubuzima bwacu ko hano ari ubu turiho si ubundi buzima bwaba ari ubuhe mujya muvugana se n'ubuyobozi ngo bubafashe cyangwa mufatikanye bigenda bite ubuyobozi si ko ari ugufasha abo bashaka none baza kugufasha badashaka
kubona itaka ryo guhomesha inzu cyangwa kubumbamo amatafari muri aka gace kegereye ibirunga abahatuye bemeza ko ari ihurizo rikomeye mu biciro by'itaka nabwo imodoka zibanje gukora urugendo rurerure ni ku mafaranga hagati y'ibihumbi mirongo ine na bitanu na mirongo itanu ku modoka imwe itaka ino bakoreshaga barariguraga ntabwo ino iri taka ry'ino ntabwo rihomaga inzu
rigura gute
imodoka ni ibihumbi mirongo ine na birindwi none ibyo mirongo ine na birindwi nta kimasa ufite se wabo ubikuye hehe kandi hano i musanze muhinga ibirayi bikera mukagemura n'indi mijyi hirya no hino mu gihugu ubutaka bwarabuze bose ntariko babufite ijwi rya amerika imaze kwitegereza no kumva iby'iki kibazo yavuganye n'ubuyobozi bw'akarere ka musanze ku murongo wa telefone ngendanwa bwana janvier muri meya w'akarere ka musanze yabanje kutubwira ko iki kibazo bakizi kandi bahangana nacyo umunsi ku wundi muri iyo mirenge cyane cyane dufite ikibazo gikomeye nk'uko ubibona nawe hageze ni ubutaka bw'amakoro kuhageza rero igitaka ubwo nibyo tuba turi kurwana nabyo hari amazu tumaze igihe dukora muri uyu mwaka w'imihigo hari arimo turi gukora ariko si ukuvuga ko afite icyo kibazo yose turi kuyakoraho kugira ngo tugenda dushyira mu bitewe n'ubushobozi nk'ubwo nari mubwiye bukenera ubutaka bukenera amabati uwo nguwo wabonye ashyiramo ibyatsi ntashoboye no kubaka igikoni ahita yicanamo twa kundi twayicanyemo na twa tubati twari turiho tugahita dutobagurika ibyo rero nanone byongera umukoro wo gushaka nanone n'isakaro ku mazu amwe n'amwe meya ramura akomeza abwira ijwi rya amerika ku ngengo y'imari bashoye mu gikorwa cyo gufasha abafite inzu zishobora kubateza ibibazo muri uyu mwaka w'imihigo twari twarashyizemo miliyoni ijana n'izo twari turi gukoresha ku miryango ingahe ni amazu atandukanye hari ayo kubaka rushya amazu mirongo itanu turi gukora hari ayo gusana twari dufite mirongo itanu hari ubwiherero magana abiri batagiraga namba hari n'ubundi bwiherero igihumbi bwo gusana urumva rero ni amafaranga agenda akora mu byiciro bitandukanye by'iyo miryango hakaba kandi na gahunda turimo yo kwegeranya abafatanyabikorwa kuko tubona ko nabo hari abajya badufashamo muri ibi bikorwa turi kurushaho no kubegera kugira ngo dukomeze tujyananemo ariko urugendo nk'uko nabivuze ruracyari rurerure ijwi rya amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'imiryango ikeneye kubona inzu zitunganye aha mu karere ka musanze gusa akarere katubwiye ko ari akazi kadasaba umunsi umwe kuba baboneye imiryango yose amazu atandukanye n'ayo babamo aya ni nayo ntandaro kuri imwe mu miryango ikomeza kwibasirwa n'ikibazo cy'amavunja kubera umwanda nk'uko bitangazwa n'akarere ka musanze ehagira ubusa ijwi rya amerika imusanze mu majyaruguru y'u rwanda inshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro ijwi rya amerika yabateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhara muri ibi biganiro byari byahagarariwe na frederic nkundikije venuste nshimiyimana niwe yashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanje fidel niyongabo tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.